iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda hano i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kabiri itariki icenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niba hari imyanya mirongo inani y'abadepite umukandida wigenga biba bivuze ko aharanira umwanya umwe kuki batamusaba kimwe cya mirongo inani uyu ni mpayimana felipe aheruka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida yigenga kugira ngo aronke abashingamateka muri leta iyo nkuru hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi harimo n'iyerekeye icegera cy'umukuru w'igihugu wa amerika mike pence yemereye abanyirani yuko leta zunze ubumwe za amerika zizobafata mu mugongo zose twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyane tuyatangurira muri leta z'ubumwe za amerika ibiro by'umukuru w'igihugu maison blanche aha muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere byaranse kugira icyo bishikirije ku makuru y'uko perezida donald trump ashobora kuzobazwa ni ibibazo n'umushikirizamanza adasanzwe robert mure asanzwe ari mu matohoza y'aboba barakoranye n'uburusiya mu guhungabanya amatora ahitiye mura asanzwe ariko aratohoza ku ruhara rwa trump n'abamwegereye mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu yigeze kuyobora ibiro bya fbi bijejwe gukurikirana inyamiramabi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika bibiri na cumi na gatatu aheruka kandi guhana bamwe mu begereye trump barimwo general eh, michael flynn yigeze kuba umuhanuzi wa perezida mu by'umutekano w'igihugu ikinyamakuru the washington post cyandikira aha muri leta z'ubumwe za amerika kiremeza ko uwo mushikirizamanza mukuru ashobora kuzobaza trump mu ndwi ziri imbere ariko aho bazobonanira hamwe n'igihe bazobonanira ko n'ingene bazobonana biracari mu biganiro hagati y'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiro by'uwo mushikirizamanza mukuru intumwa zo ku rwego rwo hejuru za koreya ya ruguru zibiri za koreya zibiri murambabarira kuri uyu wa kabiri zabonanye mu biganiro amaso mu yandi ivyo bibaye nyuma y'imyaka ibiri yari haciye bidacana uwaka ibiganiro bitumbereye ku nkino za olympique inyuma yo kudacana uwaka rero kwatewe n'umugambi wa koreya ya ruguru wo gukora ibigwanisho vya nucleaire ivyo biganiro vyatanguye kuri wa kabiri byatanguye kuri wa kabiri byitezwemwo kuvugirwamwo kandi nimba ivyo bihugu bibiri bizokwemerera bizokwemera gutambukira hamwe mu birori vyo kugurura izo nkino za olympique ibindi bashobora kuganira ko birimwo gusubira guhuza imiryango y'abanyagihugu bavyo baba muri kimwe muri ivyo bihugu batandukanye hamwe no kunagura imigenderanire leta z'ubumwe za amerika nta ruhara ifise muri iyo mibonano perezida donald trump ariko yarashimye iyo ntambwe yifuza kandi ko boganira no ku bindi birenze kuri izo nkino za olympic yaremeye kandi ko yiteguye kuganira na perezida wa koreya ya ruguru kim jong un igihe gikwiye n'icashika icegera cy'umukuru w'igihugu aha muri leta z'ubumwe za amerika nyine mike pence atekanya kugendera ibihugu vya yorodaniya misiri na isirayeli mu mpera z'uku kwezi turimwo ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro vyiwe alisa farah ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avuga ko urwo rugendo ruzoba rugamije kwemeza kandi ko amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu bicuditse muri ako karere kugira bagwanirize hamwe iterabwoba no gukomeza umutekano wa amerika urwo rugendo rutekanijwe kuva ku matariki ya cumi n'icyenda gushika mirongo ibiri na zitatu muri uku kwezi kwa mbere rwari rwatebejwe n'icuka kibi cadutse muri ako karere nyuma y'aho perezida donald trump atangarije ko amerika igiye kuzokwimurira ambasade yayo muri israel iri muri israel ikava i tel aviv ikimurirwa i yerusalemu pence ashobora no kuzoganira n'abategetsi b'ivyo bihugu ku kibazo c'inkehwa z'amadini ziburagizwa ndetse zikanahohoterwa muri ako karere umuyaga w'igihuhusi uvanze n'imvura wagaragaye mu gihugu cya madagasikari mu mpera z'indwi irangiye wishe abantu mirongo ibiri n'icyenda ukomeretsa abandi batatu abandi babiri gushika ubu ntibaramenyekana irengero ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'icyo gihugu ejo ku munsi wa mbere uwo muyaga witiriwe aba ava waciye muri iryo zinga ku minsi ya gatanu n'uwa gatandatu wabangamiye cyane igice cy'ubuseruko bw'igihugu ikigo cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza muri icyo gihugu cya madagasikari kivuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na batatu bataye ingo zabo abanyeshuri barenga ibihumbi cumi na bitandatu nabo barahagarika ibyigwa bishobora kuzosubira gutangura ku munsi wa kane kubw'imyuzure hamwe no gutinya ko ubutaka bubasenyukirako mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihuhusi nk'icyo cyitiriwe enawo nacyo cyarahitanye abashika mirongo irindwi n'umunani muri icyo gihugu nyene umunyayirani w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yari mu bafashwe mu myiyerekano ihitiye muri irani yarafiriye mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'abashika n'abashingwamanza babiri bo muri icyo gihugu umushingwamanza asanzwe ari n'umushingamateka muri irani mahmoud sagedi yavuze ko yabwiwe ko uwo musore azwi ku izina rya sina ganbari yiyahuye uwundi mushingwamanza nawe teyebe siyavashi yavuze ko yafatiwe mu myiyerekano ku murwa mukuru teherani
urakoze aloyize ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi ivuga ko amashyirahamwe mirongo ibiri n'atatu yatanguje umugambi teshgute wo guhamagarira abanyagihugu kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro atabaho mu kiganiro terance ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere yemeje ko n'ivyo ayo mashyirahamwe yafatiye ko atashingiro bifise mugenzi wacu diane ninahazwe yaganiriye na vital nshimirimana arongoye urunani forsk ruri mu yatanguje uyu mugambi amubaza icyo uyu mugambi uzoshika ko mu gihe leta itabemera ibijyanye byose twebwe icya mbere cyo twe turabarundi hanyuma usibye yuko turabarundi iyo leta ivuga ibyo ntiyemewe n'amategeko ntiyemewe n'ibyizwa shingiro icyo kiringo petero nkurunziza yihagiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibyo byabaye intango ibazwa niyo ibazwa niyo ibazwa igihugu c'u Burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika nino saha ni bya bindi bagira bati kwira ingoma uno munsi rero nico gituma duhagurutsa abanyagihugu bose kugira ngo tumubwire tuti nateshwa te kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu c'u Burundi kiri mu makuba adasanzwe hanyuma bigiye kuyugwa n'umugambi yo guhindura ibwirizwa shingiro babicishije muco ngo bita kamarampaka rero tumaze kubibona tugaraba ngene igihugu kimeze twebwe twatanga igisekeza twishe teshute kugira ngo duhamagare abanyagihugu bose bahaguruke ntibaje kuvuga ngo bagiye gutora ego canke oya kuko ntibikunda ahubwo bagwanye uwo mugambi w'akamarampaka ico bita referandumu mu gifaransa ntikibe ndabumva neza muvuga muti twe ntitwimirije guhimiriza abanyagihugu gutora oya oya ntituzobahimiriza kuko twe tuvuga tuti ni kamarampaka bikwiye kuko mu burundi n'aho abarundi bose abari mu burundi n'abari mu makungu bohamagarana bakavuga bati oya ntibizobuza yuko uwitwa pierre karaberi ndayicariye yandika yuko batoye ego urumva rero yuko akana akamaro muti ntitugeza kubwira abanyagihugu ngo batore oya ubutegetsi nabwo bw'ibujumbura ati mwavuga mwareka ntitubazi none uwo mugambi teshwa ute ubona uzoshika kuco mwihaye gute ndaguha akarorero ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyagihugu kugira ngo bagende kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ntibagiye ku gahato canke ntibagiye ku nguvu twarabigishije ubu rero tuzobigisha umwe wese afata umwanya yiyumvire kazoza k'uburundi na cyane cyane abo nyene bo muri cndd fdd bo nyene nibo bategereza guhaguruka kandi turabyizigiye cyane bakadufasha urugamba bakamubwira bati ewe mugenzi teshwa utirinda wihere harageze yuko igihugu cy'uburundi kironka amahoro harageze yuko abarundi umwe wese yubahirizwa mu gateka kiwe hanyuma rero inguvu nazo niho duhamagara abanyagihugu bose umwe umwe mu gatwe kiwe abaze umutima agira ati nshaka yuko igihugu ndimwo kizomera gute nimba abanyagihugu bumva yuko boshobora kurekerana yuko abarundi baguma bicwa batungwa aho muri ico gihe nta kundi mugabo turazi yuko ari benshi bashaka ko ibintu bihinduka nico gituma dusaba abanyagihugu gukoresha ubwenge kuko nico camye kiranga abarundi mu ngwano zose tumaze gukora gukoresha ubwenge mushatse kuvuga iki gukoresha ubwenge turanabivuga no mu itangazo tuti ni gukoresha ibikorwa eh, vy'ukwangira intwaro y'igikene yuko ibajyana iyo ishaka abanyagihugu bakabikora badakoresheje igikene badakoresheje inzira zisesa amaraso badakoresheje eh, inzira eh, zishobora eh, gutosekaza agateka k'abandi ibyo rero nibyo ku isi yose nibyo byakuye amaleta y'igikene nibyo byakuye amaleta eh, atosekaza bidasanzwe agateka kandi na muntu nicyo gituma twibaza yuko uwo mugambi uzotuma abanyagihugu umwe wese asubira muri nankana akiyumvira ibyo igihugu nyine kizoba kimeze hamwe ibintu bereka bikabandanya gute vitali nshimirimana muramutswa urunani force ruhurikiyemwo amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nanjye ndabakengurukiye cyane
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
igwirirana ry'abantu mu mitumba ihanamiye igisagara cya bujumbura ni imwe mu ngorane z'ubukene mu banyagihugu baho abahinga mu bijyanye n'igwirirana ry'abantu babona ko inyishu iri mu kugwiza akazi kuri abo bantu bahurumbira kwegera igisagara diane ndonse umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura arabidushikiriza imitumba yo muri zone muyira imwe mu yagize komine kanyosha y'intara ya bujumbura iri mu zifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu sororezo na kavumu nigwiriye ko abantu benshi nko ku mutumba wa kavumu abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi ibihumbi bine bawiyongerako mu kiringo c'imyaka ibiri uwurongoye zone muyira jedeo mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegereye igisagara ca bujumbura vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota ariko rero ivyo bifise ingaruka ku mvukira zaho ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira ico zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima mugabo mu bivanye n'iyi nzara ndashobora kumuha indaro na ka kani nari nizigiye akampendahenda ampereze nk'ivyo bihumbi amajana atanu uwo miliyoni ntari bwawubone ako nari nsigaranye kumbure nkakarya nkasigara ndisuza nakariye je mbona ikintu cari gikwiriye nuko leta ikwiye kuraba ikurikiza ubwinshi bw'abantu ifise ikaturonderera kumbure amashamvu kare bamwe bamwe twaragena ni ngaho mu gipatiri tukarima hanyuma ngaho umuntu yoshira nk'ibiterwa cumi mugabo abapatiri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitungwa zaba ari inka tugomba kuhateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kuharima urarima bagaca bashiramo ikibingo naho haba bamaze guteragiramo ibiharage ugasanga bamaze guteragiramo ikibingo nduvuga bakubwira ko atari itongo ry'iwawe ari itongo ryabo ivyo byose bigatuma rero inzara iguma igwira umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda evariste asigura ko iyi ngorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara vyo mu bihugu bitaratera imbere ariko kandi akabona ko iyi ngorane ihagaze ahanini ku kutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura umuhinga ngayimpenda evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane izo ziba ingorane kuko mu gisagara ata kazi gakwiye kariho kuko iyaba igihugu cariko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu baba baja bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yariye itongo ryiwe cangwa yariye pariseri agasigarana akantu gatoya agasigarana akazu abamwo utwo dufaranga yagurishije iyo pariseri yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma agahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise n'akazi kabayabaye kubera igisagara kiriko kiratera imbere arashaka kugira akaresitora kasaba akazi akubaka kararizamu akagira iki ariko ubu ivyo vyose biragoye uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi ziva kuri iri gwirirana ry'abantu muri ino mitumba muri izo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu kimwe turarema bakatwiba ntidusoroma dore ukaturimye bikaduca intege rero mbega ubw'ibyo mirongo ni ukuri imana yadufatira abo bantu nabo bakaronka igihano kwera none wowe wari ufise icyo ukora rero uzi ko aricyo kigutunze ariho wakora utwo ufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva umva haragira naho kwihangana birangira ubwo n'ubundi batatugarukiye amazi yarenze inkombe hasigaye ko natwe bwe dutangura kumena amazi none umva twoguma turindiriye uko nyine ngo hanyuma tuzoshike tuve natwe bazavasanga twakoze ibidakorwa kubera kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene canke kubura uko umuntu agira umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara ega nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ntikiba ari igisagara ntaco giheza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ntibaheza ngo baronke ingene babaho mu by'ukuri igitunga abanyagisagara ni uko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hategeza kuba hariho akazi hategeza kuba hariho urudandazwa hajya hariho urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukene buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye kuri utu dufaranga ari utw'agashahara turonse gutyo reka ngende ngure agafuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agafuko k'amakara mbike kuko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri izi ngorane turimo usanga ubu butike bwarugaye uyu muhinga abandanya avuga ko izi ngorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamiye igisagara ca bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemwo abantu nka ngozi kayanza na rutana ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tuve mu burundi tuje mu rwanda mpayimana philippe aherutse kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu rwanda asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida wigenga kugira ngo aronke abashingamateka muri leta uyu munyepolitike asanga umukandida yigenga akwiye gusabwa byibuze amajwi atarenga abiri ku ijana inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi uyu munyapolitiki avuga ko kugeza ubu mu rwanda nta mukandida n'umwe wigenga wari wabasha gutsindira umwanya w'umudepite mpayimana philippe yabwira ijwi rya amerika ko mu byagiye binaniza aba banyapolitike bigenga we yahisemo kubitangariza komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ndetse anayisaba ko hari ibyo yahindura kugira ngo abakandida bigenga babashe nabo kubona imyanya mu nteko ishinga amategeko cyane cyane ibijyana n'uriya mubare w'amajwi atanu ku ijana babe babigabanya niba hari imyanya mirongo inani y'abadepite umukandida wigenga biba bivuze ko aharanira umwanya umwe kuki batamusaba kimwe cya mirongo inani cyangwa se tuvuge imyanya yagenewe amashyaka kuko ni imyanya mirongo itanu n'itatu kuki batamuharira kimwe cya mirongo itanu na gatatu cy'amajwi mbese biri munsi y'abiri ku ijana babyoroheje mu nama y'igihugu ishinga amategeko hazajya habamo n'abakandida bigenga benshi uyu munyapolitiki asaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko yazamusonera ntiyongere gushakisha mu baturage imikono magana atandatu y'abamusinyira kuko yayibonye ubwo yiyamamazaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu umwaka ushize iyi mikono isabwa umukandida wigenga iteganywa mu itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu ngingo yaryo ya mirongo icyenda na kane aho iryo tegeko risaba umukandida wigenga ushaka kwiyamamariza umwanya w'umudepite urutonde rw'ibura rw'abantu bagera kuri magana atandatu bashyize umukono cyangwa igikumwe kuri lisite ye mu gihugu hose harimo cumi na babiri babarurirwa muri buri karere iki cyemezo cyakunze kugora abakandida bigenga nacyo kiri mu byo mpayimana philippe ashaka ko komisiyo y'igihugu y'amatora yazamusonera mpayimana avuga ko ibyo asaba inzego zibishinzwe zitabihaye agaciro yizera ko gahunda afitiye abanyarwanda yatuma bamutora akabasha kugira atanu ku ijana asabwa ngo umuntu abone intebe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u rwanda nifuza cyane bamwe mu banyarwanda bumva batumvwa bashobora kwibwira bati bariya bantu baduhagarariye ndumva badatanga ibitekerezo byanjye cyane bumve ko hari undi mushya we bashobora kwisunga abo nakunze kuvuga cyane nyine bamwe ni abatari mu mashyaka abandi ni abari muri diaspora ni abari hanze abantu bari hanze bumvise bati hari umudepite wiyemeje kutuvuganira hari bimwe mu byahindura bituma ubuhunzi budacika demokarasi ntabwo ari ugukina demokarasi ni ukurwanya abantu bose bashobora gutekereza gukoresha intambara bashaka ubutegetsi nubwo abenshi mu batuye hanze basa n'abatanyizera kubera ko tutabona umwanya uhagije wo kuganira bakanakeka bati ntitwamutumye bakanakeka bati kubera iki yemerewe gutaha nzakomeza mbavuganire kugeza igihe bazanyizera ibijyana no kugabanya imbyaro ibijyana cyane cyane no guha ingufu itangazamakuru nkuzi ko abanyamakuru mu mwaka urangiye bagiye bitwa amazina ndetse bumva abatesha agaciro usanga nyine ko hakwiye ko mu mategeko y'u rwanda habamo iriha ingufu abanyamakuru mpayimana uba uri mu rwanda n'umuryango we avuga ko yahisemo kuba rwiyemezamirimo yikorera ku giti cye uyu munyapolitiki ushaka kugerageza amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko yari aherutse kubona amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana ahwanye n'amajwi y'abamutoye agera ku bihumbi mirongo itanu uyu yaje ku mwanya wa kabiri akurikiye perezida wa repubulika paul kagame wabonye amajwi mirongo icyenda n'umunani ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali harakoze mugenzi wacu asumta kaboyi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
icegera cy'umukuru w'igihugu wa amerika mike pence yemereye abanyeyirani ko leta zunze ubumwe za amerika izobafata mu mugongo mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ku munsi wa gatatu uheze mike pence yaraneguye cyane ubuyobozi bwahoraho ko bwakoze icyo yise ko ari gito cyane mu gushikira abanyeyirani mu kwiyamiriza ibyavuye mu matora atemewe na bose yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza leta ya irani yararungitse abapolisi n'abasirikare mu bisagara bitandukanye byo hagati mu gihugu gusubiza hasi no guhasha imigumuko imaze indwi yose imaze no guhitana abantu barenga mirongo ibiri leta ivuga ko harimwo abanyamahanga bari inyuma y'iyo migumuko ariko abahinga bo bavuga ko atari ko biri abari mu mabarabara si abanyamahanga si n'abacangero ahubwo n'abanyayirani baciriritse abanyayirani bariko biyamiriza igiturire cabaye ndanse hamwe no gusesagura amatungo ya leta vyatumye ubushomeri buba bwinshi ubuzima nabwo bukagora abahinga bavuga ko inguvu za leta zishobora gutuma ibintu bihoyahoya gato ariko ko ubutegetsi bw'igitugu budashobora kubandanya The situation has already changed. This is the first time in 40 years that the Iranian people ubu ibintu byarahindutse nimboneka rimwe mu myaka mirongo ine iheze aho abanyagihugu bo muri irani bahangana n'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ukunyinyurana kwari hagati y'impande zibiri ziri mu butegetsi bumwe ariko ubu siko bimeze ni abanyagihugu bahanganye n'ubutegetsi vyumvikana ko ubutegetsi bubwirizwa kwiyumvira neza inzira buriko burakoresha icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence yatangaje mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ko abanyagihugu bo muri irani bashigikiwe bihagije n'ubutegetsi bwa amerika buhari icizere hamwe n'ibyifuzo byanje ni uko abanyagihugu bo muri irani cyane cyane abakiri bato n'abize batabura ko leta zunze ubumwe za amerika n'abanyamerika ubwabo ari basomambike babo kuva kera twifuza kubabona bashikira iterambere rirama ry'intwaro rusange pence yaraneguye ubuyobozi bwahoraho ko bwirengagije kwemanga ku mugaragaro gushigikira abanyayirani igihe bari ko bariyamiriza ibyavuye mu matora atemewe na bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ikindi yaneguye ni uko ubutegetsi bwa barack obama bwafunditse amasezerano na irani yereka ibigwanisho vy'ubumara bwa nucleaire mu by'ukuri ayo masezerano ni mabi kabiri ubwa mbere ni uko atabuza irani gukora ibyo bigwanisho ikindi ni uko ayo masezerano asa n'ayemerera irani kubanenya ikora ibyo bigwanisho n'inyuma y'imyaka cumi ayo masezerano azomara pence yavuze ko ibihano by'ubutunzi byafatiwe irani byagize akamaro kandi ko ayo masezerano aha inguvu ubutegetsi bw'icyo gihugu yamenyesheje ko ubuyobozi bwa donald trump bwifuza kongera muri ayo masezerano agace kavuga ko ibyo bihano by'ubutunzi bishobora gusubirwamwo mu gihe igihugu cya irani kitosubira kugerageza kurondera ibigwanisho by'ubumara bwa nucleaire arakoze mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru yadushikirije iyo nkuru yateguwe na radiyo ijwi ry'amerika hano i washington dc igasomwa na Pierre claver niyo nkuru aho ni naho duharaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye ko namwadeteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashyikirijwe na aloyizi bigirimana muri studio i washington dc mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mama. And I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba. Dumb, baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say, Roja, Roja. Get a kumunda, baby. I say, Roja. Cause I'm a slay, mama. Get a kundu, I say, Roja, Roja. biggie money. Show me love with your biggie money. Slay mama. With your busy body. You do that talk, I don't like you talking. Slay mama. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy. Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah. Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get a kundunda, I say, Roja, cause I'm the same mama. Get a kundunda, I say, Roja. bose bazi gusenga abakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go me I want Gucci Gucci I think all empty galaxy make I buy you Fendi Fendi you could drive my Maserati yeah yeah so give my cure slay mama Tiwa Savage slay mama Laura Keji slay mama Charlie Nanina slay mama Miss Waneka slay mama did that song. on my